bandanya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri saa cumi n'umunani muri kumwe na joridiane nahazwe ndongo ibiganiro tubafitiye muri kano kanya muri hcr bari batubariye ko amahema tuzaramara amezi atandatu bakaduhindurira mugabo twararindiriye ko amezi atandatu ahera baduhindurire amahema kugeza ubu nakayungira uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya rusenda iri muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aha agaruka ku kibazo c'amahema yabatabagurika mu gihe imvura buca itasura iyo nkuru co kimwe niyerekeye ibiganiro vy'abarundi vyongeye kwegezwa inyuma turabigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu ariko mbanze ndababwire muri make yuko abaguye mu isanganya y'ikamyo yari itwaye igitoro muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo baza bageze kuri mirongo itanu nk'uko vyashikirijwe n'abategetsi iryo sanganya ryo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ryabaye ejo kwa mungu perezida joseph kabila yaciye ashinga ikiganiro c'iminsi itatu co kwibuka abo bapfuye iryo sanganya ryabaye mu gatondo ko ku munsi wa gatandatu murantunga nayimvuze ko hari ejo kwa mungu igihe ikamyo yari itwaye igitoro yasekana n'iyindi modoka ku birometero ijana mirongo ibiri mu burengero burengero bw'umurwa mukuru Kinshasa umushikiranganji wo gutwara abantu Jose Makila hamwe n'uwamagara y'abantu Oli Lunga bavuze ko abantu mirongo ibiri bapfiriye ahabera iryo sanganya abandi baza gupfira mu bitaro abanyagihugu muri cameroon baraye bitabiriye amatora yo guhitamo perezida wabo mushasha mu rutonde rw'umunani bitoje harimo perezida paul biya w'imyaka mirongo umunani n'itandatu y'amavuko amaze imyaka mirongo itatu n'itandatu ku butegetsi umutekano wari ucungerewe bikomeye mu ntara zivugwamo icongereza inyuma yo gutana mu mitwe gukomeye kwabaye mu bisagara bitari bike vy'izo ntara abarorezi b'amatora barimwo ab'umuryango w'ubumwe bwa afurika bari bavuze ko batazoja mu bumanuko no mu buraruko bushira uburengero bw'umutekano muke uharangwa perezida biya ashobora kongera gutorwa na nyaburya abatavuga rumwe n'ubutegetsi bananiwe no kumvikana ku mukandida umwe yobaserukira ubwiza nshingiro rya cameroon rivuga ko ibyavuye mu matora bitangazwa nyuma y'iminsi cumi n'itanu igipolisi mpuzamakungu ya interpol catangaje ejo ku imana ko caronse ubutumwa bwo gutanga imihoho k'umuyobozi wacu mushinwa meng wongin yabuze kuva ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu z'ukwezi kwa cenda kandi yagirizwa n'ubushinwa guca kubiri n'amategeko ugutanga imihoho kwiwe kwagiye mu ngiro ubwo nyene bakibona ikete ryiwe interpol ivuga ko icegera ciwe kim jong yang yamuka muri korea y'epfo ariwe agiye kuba arafata ivy'imfatakibanza ubutegetsi bwa interpol meng umushinwa wa mbere yayoboye interpol yabuzwe ubwa nyuma ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu z'ukwezi kw'icenda aho yava mu gisagara ca lyon mu bufaransa ku cicaro gikuru ca interpol ubushinwa bwari bwahisemwo kutagira ico buvuze kuri mang kuva igihe abategetsi b'ubufaransa bavuga ko batazi aho ari kwa gatanu batangaje ko meng ariko aratohozwa ko ku vyo yagirizwa ko yarenze amategeko igipolisi ca interpol cashikirije ko kigiye kuzotora umuyobozi mushasha azorongora imyaka ibiri isigaye ya manda yiwe mu kwezi kwa cumi na rimwe radiyo ijwi amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu burundi ho turi ku mirongo migufi ya shoti wevuze kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe ku mugoroba turi kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri ahandi mushobora kumva ijwi amerika muciye ni kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com facebook ni vowa radiyo yacu ikiganiro iwanyu mu ntara muracumva atankomanzi kuri mwe mutwumva muri arusha tanzania
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzaniya mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabaha ikaze ibiro vy'umuhuza mu matati y'abarundi benjamin mukapa yatangaje ko ibiganiro bihuza abarundi vyari bitegekanijwe ku ndwi zavyigijwe inyuma mukapa yasiguye ko bizoba kuva itariki ya mirongo ibiri na kane gushika mirongo ibiri n'icenda z'ukwezi kwa cumi rigize gatatu ivyo biganiro vyigizwa inyuma uno mwaka ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu akurikiranira hagufi ivyo biganiro pierre claver niyo nkuru umwunganizi ntayigayezwa w'umuhuza mu matate y'abarundi niwe yatangaje ko ibiganiro bihuriza abarundi hanze y'igihugu vyigijwe inyuma makoca tembere yamenyesheje ko ico gice ca gatanu c'ibiganiro kizoba kuva itariki mirongo ibiri na zine gushika mirongo ibiri n'icenda z'uku kwezi kw'icumi ni mu gihe ivyo biganiro vyari vyahamagajwe kuva itariki cumi n'icenda gushika mirongo ibiri na zine z'uku kwezi nk'uko biri mu butumire bwarungikiwe abanyepolitike batandukanye makoca tembere asanzwe ari nawe muvugizi w'umuhuza benjamin mukapa yabuze atwara igihugu ca tanzania yasiguye ko uko kwigiza inyuma amatarike vyatumwe na bamwe mu bo kwitabira ivyo biganiro basabye ku mugaragaro ko bohabwa umwanya wo kuja mu minsi mikuru ikomeye ku gihugu tembere yavuze ko abo bifuje ko bohimbariza i bujumbura umunsi mukuru w'incungu ya demokarasi uwahoze ari umukuru w'igihugu c'u burundi mercure ndadaye uwo munsi nawo utegekanijwe itariki mirongo ibiri n'imwe z'uku kwezi ari naho yagandagurwa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu amakuru ijwi ry'amerika ryaronse ni uko uruhande rwasavye ivyo ari leta y'u burundi mu byo urwo ruhande rwasiguye harimo ko bitabereye ko ibiganiro byoba mu gihe igihugu kizoba gisa n'ikigandariye incungu ya demokarasi umwe mu batwara umwambwe wemewe n'amategeko mu burundi yabwijwe ry'amerika ko nka bose abanyepolitike bari bamaze kwishyura umuhuza ku bazo kwitaba iryo sango rya mbere ko ryigijwe inyuma rero yagize ati uko zivugijwe niko zitambwa tuzokwitaba kuri iyo sango yindi turi kumwe na leta hagati aho umuhuza mukapa yari yagabuyemwo abazo kwitaba ivyo biganiro imico ibiri uretse uwo mugwi w'abanyepolitike hari uwundi muce ugizwe n'abadahana inyungu za politike aho harimwo amashirahamwe yigenga abaserukira urwaruka abakenyezi ibimenyeshamakuru n'amashengero abo batumiwe kugira bazokwitabe mu mibonano izoba kuva itariki cumi na zitandatu gushika cumi n'indwi z'uku kwezi nyene gushika ubu mukapa ntacarashikiriza kuri ayo matarike ko nayoba yigijwe inyuma umwe mu batumiwe muri uwo mugwi yahunze igihugu yabwijwe ry'amerika ko atakindi barabwirwa atari ubutumire bahawe gusa yiteze ko bobo atakizohinduka kuko batari abanyepolitike naho nabo nyene incungu ya demokarasi bayubahiriza bigize gatatu ivyo biganiro vyigizwe inyuma kuva uno mwaka utangura ni igice ca nyuma cari kuba cabaye mu kwezi kwa gatanu nk'uko abo banyepolitike babivuga mu nyuma vyari vyashizwe mu kwezi k'umunani guheze ariko naho nyene birasiba abo banyepolitike bizeye ko iyo sango yindi nshasha yatanzwe izokubahirizwa n'impande zose zatumiwe ico bikoze abo umuhuza yashimye gutumira bose baramaze guhabwa ubutumire ubu bavuga ko hari hasigaye ko barungikirwa amatike y'indege mukapa mu butumire yarungitse avuga ko imwe mu ntumbero nyamukuru ari uguca hirya no hino ingena amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yotegurwa neza ingena umugambi w'amahoro woshikwako n'ingene woshigikirwa n'akarere hamwe n'amakungu n'ubu mukapa ahamagarira abegwa n'amatati bose kwitaba ivyo biganiro ku bwinshi yemeza ko azoba ubwisanzure mu guterera ivyumviro ico gice ca gatanu c'ibiganiro kizobera hitwa ngurudoto mw'ihoteli iri mw'ishamba ku birometero nka mirongo ine uvuye mu gisagara ca rusha muri tanzaniya ni ikibanza cugaye gikunze kuberamwo imyiherero y'abakuru b'ibihugu umuhuza mukapa avuga ko ari igice gihambaye kandi ko azovamwo urupapuro rw'inzira ruganisha ku mahorarama pyeklave niyo nkuru i kigali ku bwijwi ry'amerika Pierre Claver niyo nkuru arakenewe tukiri ku makuru avugwa mu Burundi runanirwa abarimyi b'ikawa mu ntara ya Ngozi rurafise amakenga ko imivyaro y'ikawa yateguwe ishobora kudategwa neza uno mwaka ni mu gihe abarimyi bashoreye ku matonorero 19 y'ishamwe Sojetal bavuga ko batazokwitaba isekeza ryo gutera ikawa gushika imvura itasurira imvu nyamukuru ni yahe ni kwera gahembo k'ikawa bashoye uno mwaka gushika nino saha batarakaronka inkuru twategurira na mugenzi wacu Ngozi Jean Bosco Ndarurinze uko umwaka utashe abarimyi baritegurira gutera ikawa uyu murimyi asanzwe ashorera ikawa yiwe ku itonorero rya camugani muri komine ya ngozi avuga ko amatuta y'imivyaro yateguwe kugira abifuza gutera ibipimo bishasha canke kwagura ivyo bahorana ndetse no gusubiriza ikawa zishaje baronka izo batera twebwe twari dusanzwe turi mu bantu bagiye kuropeka ikawa tudishyira mu budongori hari ah, ku ruzi rwa nyakijima kandi mbere nahaciye uno munsi nabonye ko zigeze guteragirwa mu- nko mu mwaka tuvuge u- ugiye kuza bakazoziduha hanyuma mugabo iteragira ry'ikawa tudisubiza nko mu bipimo ni ikibazo kigoye ku buryo bw'uko tubona inguvu ni nkeyi mugabo kubera itegeko hari nk'itegeko leta ivuga iti wewe tora ikawa umuntu akariyozitora kubera ikihora inda kujamo inguvu za leta uko bitahora inyishu ni iy'abarimyi bashoreye ku matonero ya sojetsare ngozi ingufu ni nkeya kubera nta gahembo turigera tubona kandi twarashoye ikawa twese turafise abana turi abavyeyi turi abarezi twarabuze ikintu tuvushisha abana baja ku mashuri bamwe twarariye amadeni abandi nabo uburesi baramaze kubu kubutorera intuze ya bimwe bita ubumugwazo uraba twaratanze vasi y'akavu twabuze n'ukuntu twawugombora ubu nyene twacitse intege no mu mapikinyeri sinzi ukuntu tuzoza kuzikorera kandi nta n'uburyo tuzoba dufise aho imvura igwira iho nta n'uwosubira kuzitera ubundi batabanje no gutanga ako gahembo kubera no kuzisasira nta wosasira ubu harabuze amafaranga yo kugura ibisasiza ntiwoshyira nk'umukozi utagomba kumuhemba umukozi uba ushyizemo agusaba amafaranga ubwo byari byiza bakazana ayo mafaranga umuntu akironkera n'imbuto yo guteragira agatasi n'akavu umuntu akakagura uko biri kose guhimiriza gutera ibipimo bishasha vy'ikawa birabandanya uyu mufundi w'indimo wo muri komine ya kiremba avuga ko bitoroshe kubisigurira umurimyi akenanye udupapuro yashoreye ko ikawa atarahembera twe turabasigurira ko umuntu afite icyo yishyuza atangana n'uwishyuzwa ati icyo kibazo ntikiri hamwe dufate ku ntayango zantu tugeze ama- tugeze amaso nanamo barayaruka muri sojesitari ati areba rero ntiwe murabikurikirana bamwe baravyumva mugabo abavyumva ni abantu baciye ubwenge bavuga ati ivyo birashobora kuhaba mugabo imigambi barimo barayirangura buke buke mugabo ntambira kaje francois arongoye abarimyi b'ikawa mu ntara ya ngozi avuga ko imivyaro y'ikawa myinshi ishobora guhokera mu mapepiniyeri abivuga afatiye ku myidogo y'abarimyi bashoreye ku matonorero cumi n'icenda y'ishirahamwe sojestare ngozi ni ukuri biratugoye cyane kuko iyo turimo turababwira gutera ikawa gusubiza ikawa zishaje eh, batararonka aka gahembo barakuraba nyine bakabona ku- kuko bakugaye kubera yuko uri kurababwira ibintu nta nyungu bizana kubera yuko bamwe barabitegera ariko abandi ntabitegera jewe mbere ndafise ubwoba bw'ama- bw'imivyaro myinshi iri mu ipipinyeri ko batazava bayitera neza nk'uko bitategerezwa kuko n'uwa- n'uwategura gutera ikawa arashobora kuvuga ati ngwana no kurondera udukayi tw'umwana ngwa- ngwanya no kurondera eh, akaniforume kiwe none sinosubira kuja kurima umurima w'ikawa hariya mushasha ntaragira ntararonka eh, agahembo k'uyu mwaka ku buryo bwinshi na jewe ndimwo babukura mu ikawa ubwo abarimyi bashikana imyidogo y'agahembo kabo mu kwezi kw'indwi ijwi rya amerika ryaregereye ishirahamwe sojestare ngozi kuva ico gihe gushika uno munsi iryo shirahamwe rivuga ko ikibazo kiri mu minwe ya leta mu runani rw'amashirahamwe y'abarimyi b'ikawa mu ntara ya ngozi bavuga ko bizeye ko leta igiye gukura vuba mu nzira ico kibazo mu kiganiro abavugizi b'inzego za leta batanze kuri uyu wa gatanu umuvugizi w'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije yasavye batararonka agahembo kabo kwihangana amenyesha ko leta iriko irakosora ibitagenze neza mu gisata c'ikawa kugira abatararonka agahembo kabashikire ni mu gihe n'inama nkuru y'umutekano yaraye itanze indwi zibiri gusa kugira amashirahamwe yose atarahemba azobe yabikoze ingozi mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika jean bosco ndarurinze arakenuye murumvise rero yuko yavuze ko hari mu kiganiro c'abavugira inzego zitandukanye mu gihugu c'uburundi vyavugiwemwo si uno musi rero uno musi turi kuwa mbere yari inkuru twabasubiriyemo mu kanya tuca tubandaniriza mu gihugu c'u rwanda
banywanyi bakunze ibijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi ry'amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku wa gatanu w'indwi twaraye dusozereye u rwanda rwarifatikanije n'ibindi bihugu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha umunsi wahimbaje mu gihe ikigega cyashyizweho guteza imbere imibereho ya mwigisha cyitwa umwarimu sako kimaze imyaka cumi gishinzwe ico kigega mu gucingwa cari gifise intumbero y'uko coza kiraronsa abigisha ingurane kugira ngo bashobore kwishingira iyindi mirimo itandukanye none nyuma y'imyaka cumi ico kigega ico cari cashingiwe kiragegwaho inyishu mu nkuru ya mugenzi wacu mu rwanda temistocle mutijima umushahara w'intica ntikize mwarimu ahabwa mu rwanda ni ingingo imaze igihe kitari gito igaruka mu mvugo za benshi ndetse n'abategetsi mu nzego zinyuranye ntibahwema kuyigarukaho ari nako bagaragaza ko hari bumwe mu buryo bashyizeho bugamije kuzamura imibereho ya mwarimu ahereye kuri uwo mushahara muto bumwe muri ubwo buryo ni ikigega cy'abarimu cyitwa umwarimu sako cyashinzwe na leta hagamijwe ko cyafasha abarimu kibaha inguzanyo ku nyungu nto kandi ibi barabishima ni banke igira inyungu nkeya ikurikije amikoro ya mwarimu kuko batwaka amafaranga cumi na rumwe ku ijana mu gihe mu mabanki yandi karasike baca muri makumyabiri ikindi kandi uyu mwarimu sako watumye abarimu tugabanuka mu dukayi tw'abacuruzi batwirizaga mu dukayi waho wafashe agasabune wagize gute umwarimu wacu sako iduhereza utuntu twose dukeneye inguzanyo ku buryo bwose bukenewe ku buryo aho kugira ngo wirukankire umuntu wo hanze twirukankira banki yacu y'umwarimu sako nubwo intego nyamukuru y'umwarimu sako yari ugutanga inguzanyo zishorwa mu mishinga ifasha kuzamura kuzamura imibereho ya mwarimu mu majwi y'abarimu baganiriye n'ijwi rya amerika mu mujyi wa kamembe mu burengerazuba bw'u rwanda nyuma y'imyaka icumi iki kigega gishinzwe ibyo biracyagoranye uretse n'imishinga nk'iyo ni ukubona aho kuba n'ingorabahizi nimba yenda uri umwarimu usembwa ibihumbi mirongo ine bakakuguza urumva wenda ntibakurengereza miliyoni n'igice cya kibanza ntabwo wakibona ubwo rero iki iyi mbogamizi ihari iterwa n'umushahara wa mwarimu uko abandi babubaka mu mujyi tuwahabona ikibanza tuwahabona inzu nziza nyine ni ibyo ngibyo kubera ibijyanye n'iki n'umushahara mukeya utwaje ubugabo agafata iyo nguzanyo nawe mu kuyishyura ubuzima imuhira busa n'ubuhagaze nakubwiye ko nafashe keredi mu mwarimu sako nagezeyo ngiye guhembwa ejo bundi ntungurwa no kubona asanze kuri konti yanjye amafaranga magana atanu na mirongo irindwi n'ane uyi birashoboka kuko narayakoresheje ariko ni ingaruka za wa mushahara mukeya kubera ko nibura yaba nari mfite agashahara kadivanshijeho wenda nko muri ibihumbi mirongo itandatu mirongo irindwi ntihari kubura n'uduhumbi icumi saguraho cyangwa makumyabiri ku buryo najya kuguramo n'ijanga nanjye abana bakazajya muri uku kwezi ubu watekereza yuko wenda abana banjye zabatunga gute narasanzeho amafaranga magana atanu na mirongo irindwi n'ane nyuma y'ukwezi gushize aba rero bagasanga n'ubundi igikwiye gukorwa ari ukongererwa umushahara kuko aribwo n'izo nguzanyo ikigega cyabo kibaha ziziyongera agashahara kabaye nk'akiyongereye byatuma natwe tubona inguzanyo itubutse tugakora natwe imishinga ifatika ako gaciro k'umushahara buri gihe ni wa mwarimu dore ngo uriya aratambutse ni mwarimu ni mwarimu ni mwarimu finaruma ibintu bijyanye n'umushahara nta buryo bashobora kubyajisitabitse umwarimu sako nta kindi yakora nk'umu azero ukora mu yindi myanya nko ku rwego rw'imirenge ayo bahembwa ntabwo ngendeye kuyamenya ariko ntabwo ahembwa kimwe n'umwarimu w'umu azero nawe kuki icyo kintu kitatekerezwaho nimba wenda imvune ari nyinshi bishoboka kuko uko bakora ariko hakabayeho kubitekerezaho abantu bakabaho mu buzima babona ko ari ubuzima butabababaje gusa hari n'abasanga hamwe n'amasaha y'akazi ya mwarimu imicungire y'uwo mushinga wakabaye wunganira umushahara we mu gihe yaba anabonye iyo nguzanyo ifatika itashoboka aha rero bagasanga umuti urambye w'icyo kibazo ari uko umwarimu yahabwa umushahara wamufasha mu mibereho ye bitagombereye inyunganizi zisa n'izidahari guhuza imibereho ya mwarimu w'ubu n'ireme ry'uburezi risabwa mu mashuri nabyo bigakomeza kuba irindi hurizo ikigega cy'abarimu bo mu rwanda umwarimu sako cyashinzwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani imibare inzego nkuru zacyo zitanga kugeza ubu igaragaza ko kimaze gutanga inguzanyo irenga miliyari magana abiri na makumyabiri mu mafaranga y'u rwanda ndetse inzego z'ubutegetsi zikavuga ko hari benshi mu barimu bamaze kwiteza imbere mu mishinga ibyara inyungu babikesha icyo kigega demistokle mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda temistokre mutijima arakenuye hambavu rero y'abigisha bavuga ko baronka agashara kadakwiye mu rwanda hari n'abana babujije kuja mu ishuri ariko bavuga bati naho twabujije kuja mu ishuri ntitworera amaboko akarorero n'aka jacqueline kayitesi w'imyaka mirongo itanu n'icenda amaze imyaka hafi mirongo ibiri atwara imodoka nto na nini ni nyuma y'uko akuwe mu ishuri yagendewe na claude ganza munyamagana baraganira ku buzima bwiwe umwana w'umukobwa muri kongo yabaga afashwe nabi nta gaciro yabonaga umukobwa ntibamwemerera gukora imirimo y'abagabo nk'iyo nkora ubuzima bwo muri kongo bwari bugoye ku bategarugori cyangwa ku bari bwari bugoye cyane ni kayitesi jacqueline shakira umubyeyi w'abana batatu amaze imyaka myinshi arera wenyine ni umushoferi umaze mu mwuga imyaka makumyabiri n'ine atwara abantu n'ibintu aha yatubwiraga urugendo rw'uwo yanyuzemo kuko yakuriye muri sosiyete idaha agaciro umwari n'umutegarugori we kimwe n'abavandimwe b'abakobwa bavukijwe amahirwe yo kwiga yanga guheranwa n'ayo mateka afata icyemezo cyo kuzahatana kugeza ageze ku ndoto ze kugira ngo uwo mwuga nawukuriye mu rwanda kubera iwacu ubonye urubuga ntibari kunyemera urabona ntibakundaga ko twiga higaga abahungu ngewe n'abahungu nibo bize iwacu ntibatwemereraga kwiga ubu buriya mwize amashuri angana iki ngewe nize amashuri kugeza wa gatandatu muto no kujya kwiga najyaga kwiga ngatakwa nyogokuru akanga ko niga akazi k'umukobwa ni ugushyingirwa aba afite inka agacunda cyangwa se agakukira inka agateka abahungu baza akabagaburira mbese nabyo biri mu byaguteye ishyaka ryo kumva ko niba bakwimye amahirwe yo kwiga wa- wa- washaka ikindi ukora n'ubundi Justement, buzima.
icyo ki- ni nacyo kintu muri basaza banjye bize b'imbere batanu nta n'umwe unduta nta n'umwe undusha imibereho myiza kuko nagize kuraje kuko ntize kubera bambujije amahirwe yo kwiga bituma nkora iki nanjye nshakashakisha ubundi buzima bariya bize bo kunduta kandi ari abahungu nshaka ko nanjye naba- nabagwa inyuma mu mugongo ahubwo noneho nibo- ubu ngubu nibo bangwa inyuma mu mugongo ntibyaramiriye pe pe byarampiriye pe kayitesi avuga ko n'ubwo ubu yishimira ko yabigezeho ariko bitabuze kumugora yari afite abana batatu agomba kwitaho wenyine nyuma y'uko umugabo we nawe wari umushoferi yari amaze kwicwa mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane kubera ubuzima bwari bubi imodoka ya mbere natwaye hano mu rwanda ni tagisi gutwara abantu nakoze hafi imyaka itandatu ubwo nizigamira uko ntashye nimugoroba nkavanaho nka bitatu byo guhaha ubuzima bugakomeza noneho nza kubona amafaranga nyuma y'imyaka itanu nza kugura iyanjye imodoka minibisi ubundi natwariraga abandi ngo nimaze kugura minibisi ndakora minibisi nayivanyemo inzu nanje no kujya mu muhanda bakavuga ngo eh ngo dore umudamu dore umudamu nanjye mudamu wa mbere wabonye perimi y'u rwanda utwara abantu n'ibintu avuga ko byabanje kumugora kugira ngo abone imodoka yo gutwara mbere y'uko aguriye kuko batizeraga neza ko yabasha gutwara abantu benshi umuhati n'icyizere yari yifitiye byemeje abafite imodoka kumuha akazi najyaga muri gare hara muri gare ahantu gare yari iba nk'uko hano iri noneho nkagenda nkicara noneho ku mwajya mundubesha ko nzi imodoka noneho babanza kundubesha buraseri umushoferi yicara aha nicara agira atazi ko nzi imodoka noneho mfata imodoka ndapakira yicara iruhande rwanjye turagenda tujyayo kuko dufite linya ya buraseri mva buraseri nkora amaturo abiri turi kumwe buraseri gisenyi buraseri gisenyi abona nzi imodoka habaye nko kukimura ampamagara ngo ninze yananiwe nze mufashe umunsi wose ndakora abona ndarinje nta kibazo noneho abandi bashoferi barambona undi wananiwe akampa imodoka cyangwa umubose wamaze kumbona ko ntwara neza amaze kubona ko ndi umudamu w'inyangamugayo nkurikirana imodoka ye gatanu kuri gatanu bituma ababose benshi bankunda n'ubu baka- bampa akazi k'ubushoferi ndakora mutwara hano mu rwanda gusa cyangwa no muri kongo naho muratwara mpakira amajirwa mfite kamyo itwara toni mirongo ine ngapakira umuceri amajirwa nkawujyana ingoma ni iki cyamushoboje gukora aka kazi kafatwaga nk'ak'abagabo gusa kandi akagakora neza mu myaka makumyabiri n'ine yose amaze burya kwitwararika neza mu bushoferi nicyo kintu cya mbere kirinda umuvuduko nicyo kintu cya mbere baje kumetiriza mu bushoferi ni nacyo cyandinze akisida hari igikombe twigeze guhabwa cy'uko nitwaye neza mu myitwarire myiza y'abashoferi nahawe na seritifika y'imyitwarire myiza mu bushoferi kuko nabaho sinigeze nkora akisida sinigeze nica umuntu no gutwara nishyize mu mutuzo no gutwara nshyize umutima hamwe no gutwara mbifitiye intego kayitesi avuga ko imbogamizi yahuye nazo akigera mu rwanda ari nk'izo n'abagabo bahuraga nazo zijyanye n'umutekano muke yarusanzemo ukunda umwuga w'ubushoferi avuga ko ntawe mu muryango we yigeze abyigana cyangwa yabyigiyeho kuko ari we wa mbere wamenye gutwara imodoka iwabo none uyu mwuga umaze kumugeza ku ki arabyivugira maze kwiteza imbere mfite inka zigeze ku nko kuri cumi n'umunani mfite amazu abiri inzu ntuyemo inzu nkodesha nkaba mfite n'ikibanza byose hamwe mbishyize hamwe mbese agaciro ka- k'ibyo bintu buno ngezeho ni nka miliyoni nk'ijana na mirongo itatu imodoka itarimo nayo igiyemo ubwo ni- byabafata nka miliyoni ijana na mirongo itandatu uyu mubyeyi ashimira leta y'u rwanda kuba yarahaye abari n'abategarugori urubuga rufunguye kandi amahirwe akabageraho kimwe n'abagabo bitandukanye n'uko aho yavukiye muri kongo byari bimeze mu gihe cyabo ahamya ko hari benshi b'urungano rwe babayeho nabi nk'ingaruka zo kuvuswa amahirwe yo kwiga no gukora ibyabateza imbere urebye u rwanda rwadushyize ku bintu byiza cyane rwatumye abagore baduhaye agaciro cyane batuma umugore niba ushoboye umurimo runaka urawukora kandi baka- bakaguha agaciro kawe k'umurimo ukora ariko muri kongo nta gaciro bahaga umwana w'umukobwa aravuga ko mu myaka agezemo ateganya kureka gutwara imodoka agashinga butike nini akicururiza maze akaruhuka kuko yakoze bihagije kandi akaba yarateganyirije amasaziro ye ashishikariza kandi igitsina gore kurenga imyumvire y'uko hari imirimo yagenewe abagabo ko batakora kuko nabo bifitemo ubushobozi asaba kandi abakiri bato bisanze mu miryango itaraha agaciro umwana w'umukobwa guharanira guhinyuza imyumvire nk'iyo babyerekanisha ibikorwa ashimangira ko uwihaye intego kandi akayiharanira niyo byatinda ariko ihereza yigeraho claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bw'ahadijwi ry'amerika
nanabice ku masonga nk'itangura impunzi z'abarundi zahunga imikambi ya rusenda iri muri teritwari ya fizi intara ya kivu y'amajepfo muri kongo zimaze imyaka itatu mu mashingiti zivuga ko zitewe zivuga ko zitewe impungenge n'imvura igiye gutasura kuko ayo mahema yabo yamaze kubatabagurika ko inkuru irambuye na mugenzi wacu muri kongo vedaste ngabo muri iki gihe imvura itangiye kugwa muri repubulika ya demokarasi ya kongo impunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu rusenda zivuga yuko zitewe impungenge no kuba zituye mu mashitingi ashaje kandi amenshi muri yo yaratobaguritse dore ko amenshi muri ayo mazu akambitsemo izo mpunzi amaze imyaka itatu batarasimbuza amashitingi yubakanywe nazo kandi biba biteganyijwe yuko amashitingi amara amezi atandatu gusa hanyuma agasimbuzwa muri haseri bari batubariye ko amahema tuzaramara amezi atandatu bakaduhindurira mugabo twararindiriye ko ayo mezi atandatu ahera baduhindurire amahema kugeza ubu nakayungira mumaze imyaka ingahe mutayabona ibyo tumaze imyaka itatu ngaha mu nkambi mugabo muri iyo myaka itatu n'amezi hejuru tumaze batanze ihema rimwe niho bahinduriye abantu kugeza ubu turi ko turabona bariko barahereza abandi mugabo bahereza umwe nko mu iviraje yose ugasanga bahaye nk'abantu babiri canke batatu twebwe ntituramenya rero ko abo bantu babiri baronse amahema aribo barefije bemewe rero bikaba babona ko aba babiri batatu bahawe amahema aribo bakeneye kubakirwa twebwe twosaba natwe hariho haba- nk- nko mu gihugu cy'u rwanda muri tanzania mu uganda bose bakeneye abarefije badakeneye kutwubakira ahubwo tuguma turanyagirwa nibatwunguruza duhereza aba- abadukeneye nko mu barefije b'impunzi bari mu burundi turazi neza ko bubakiwe barubakirwa amatafari barubakirwa amabati hejuru nta ngorane n'imwe bafise abari mu rwanda naho tutajya mugabo turabyumva ku makuru mugabo nkaha mu nkambi ya rusenda nta mahoro dufite ukuntu tugira aho tuja tugira aho tujyama imvura iguye turahangayika cyane cyane ufise nk'abana ese niwafata aba- niwafata uwo mwana wawe imvura ikuranye- imvura iri kwiragwa uzomujyama ikahe tuba nk'imvura imize kugwa yahera imvura yatasuye ntacyo dufise tuzoryamamwo na tuzoryama hanze turiya turanyagirwa twitwa ngo turabarefite rero nibatubwire neza turariko duha amahema kugira natwe tugirente tuze ture nk'aho tubaka tuze ture nk'aho turyama munyesha simeo ni impunzi yo muri piraje y'umunani yo mu nkambi yo mu rusenda avuga yuko kubera kuba mu mashitingi ashaje igihe kirekire iwe n'abaturanyi be bahisemo gutangiza igikorwa cyo gusakaza amazu yabo ibyatsi ndetse no kubakisha ibiti mu rwego rwo gutinya yuko imvura ishobora kuvira abana babo muri ayo mazu imvura itangira kugwa abana bakabura aho barara tugafata gahunda yo gushyiraho ibyatsi kuko tuba twabuze amahema tugiye kubabwira ngo baduhe amahema abaza kwandika nabo bagenda bagenda bakuramo umwe umwe ugasanga ngo muri village bafashe nk'abantu cumi gusa batarenga muri village igizwe n'abantu hafi majana ane ugasanga abandi bose tuburiyemo twiyambaza ibi byatsi nyine uko nagiye na- uko nagiye nsakara nafataga nk'itayi zibiri z'abana nkazigurisha namara kuzigurisha bagaheba bakicwa n'inzara kareba ukungene ibanzanira utu twatsi n'uwatungiriraho nuko tugenda dusakara mu kurinda ingaruka zishobora guterwa n'imvura kuri izi mpunzi ziba mu mashitingi ashaje umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu rusenda nibizi faustin avuga yuko haseri yatangije igikorwa cyo gutanga amashitingi ku miryango magana atandatu iba mu mashitingi ashaje cyane kandi ko icyo gikorwa kizagera ku mpunzi zose kuri iki kibazo cy'amashitingi cyaha mu nkambi ni ikibazo cyabaye kirekire ariko twaragerageje gusega no gusaba amashyirahamwe ko boza kudufasha kugira baduhereze amahema yo gusakara kwino ku- kubera ino mvura igiye kugwa aba ubu- ubu- ubuyobozi bwose bukorera hano mu nkambi burabizi hasere barabimenyeshejwe na senere barabizi n'umushyitsi ndetse yari yaje kudutemberera avuye mu mahanga mu minsi iheze nawe nyene yagiye azi iki kibazo e, mugabo ishyirahamwe ARD ryariyemeje neza ko rigiye kudufasha mu kuduhereza amabashi hari hari amahema ashika amajana atandatu na mirongo ine n'atandatu ubu baratangiye igikorwa cyo kwiga cyo kuyagaburira abo bari bagize ba, bagiziriye lisansuma mwomenya yuko kubera gutura muri aya mashitingi ashaje umwaka ushize w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi imvura ivanze n'umuyaga yari yasenye ambaza agera ku gihumbi na magana abiri yo mu nkambi yo mu rusenda ahanini bitewe n'uko amenshi muri ayo mashitingi yari ashaje cyane vedaste ngabo ku bw'ijwi ry'amerika mu rusenda mu ntara ya kivu y'amajyepfo vedasite ngabo urakenewe no kuri uyu duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mushobora kongera gusubira kumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu komu mwakoze kutwumviriza yakoze makbile ya bero yegeranije amajwi hamwe na enjeniyeri nashuwani yadufashije mu buhinga bw'ibyuma nanjye diane nahaze twari kumwe tuzongere ejo nk'aho twahereye ariko mu kurindira isango y'ejo ngene ndabatumiye mu biganiro byacu biri imbere muri byo harimo muri isanga muzakurikira saa kumi saa kumi na zibiri n'amakuru azagezeho mu karere gihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu amakuru avugwa ku isi ariko cyane cyane turaza kwibanda kuri afurika muranigwe mwongere mugire indwi nziza mubaye no mu byanyu